Um, meanwhile, uh, Pastor we preach don't go. Yeah, I think. Okay, because he got us worried. Kofi mentioned unto us when in the pray, can say the only thing permitted after here is rapture. Now would they fear to go house? so just stay here. So no, don't know whether they don't they fly for up outside though. They here. <laughs> now wait till Charlie talk. Charlie, Charlie, man, Charlie, man, Charlie. He they thank us here uh, to the rural African China. Anytime you call on people, not for burial now, my brother. If you call people for that, Manchale, please come. talk to you. Now you will talk. Leave your praise. Your praise. Now you will the pity pass because you know say all your gospel song now dancing. I've got joy, joy. You will come tell people how you take get joy for burial. <laughs> so the problem now is say eh, you are a widower on television. Yes, so. so. Uh, ah, but uh, now, accept our condolence. But there's uh, a big problem now. Yeah because they come dey cast things oh. for scientist Johnson oh. eh, yeah. to offer deep condolence. Yeah, yeah. so we no know how you wan take uh, manage. manage but you yeah, Benin man so I mean. be able to. that's why people always tie wrapper in Benin you don wear trouser because you always ready. you give us microphone still dey call us. still work on letter. hmm? na so who senior chairman by twenty-two years dey behave. I said, now nah, senior you, <laughs> not be senior ram. That's your mother. Look at it there. Oh, okay. Hmm. No, you got us you go blow for life. You not go be human being again. You yes, no, she's, just an item. Somewhere. Yeah, it's an item, yes. That's why he call you legend. That's uh, yeah. on that note, actually. Yes. I want to recognize Uncle Zayim. Yes, sir. Yeah, because uh, without people like you, we not go see where we chop from today. Absolutely. So put your hands together for him, please. especially the young ones, wanna clap because some of us leave primary school that year. Yeah. And you know, the way Nigeria did now is so terrible. Before they used to say that uh, a lifespan is 70 years. When people reach 70 years, life expectancy. Expectancy, yeah. yeah. 70 years. If you reach 70, they will say, yes, you did do well. But since this APC enter, life expectancy don't enter 40 years. <laughs> we don't know how the next election will be. Mm. Whether life expectancy could come be fifteen years. So when you reach nine years, your parents go to hurry you to enter university. Mm. And then it go dey very dangerous. In fact, when that woman dey shout, make una help me, make una help me, I no know where they carry me dey go. Na to all of us dey talk to so. Oh. We no know where Nigeria dey carry us go. Yeah. So I don say when I dey talk say make the young ones clap for Uncle Zeb, celebrate yeah. am. Yeah. Na eh, obere stand up. Obere ifeanyi. Obere zi. I no know dey stand up dey deceive maybe na this your chance we know you you started this up na small you and olu jacob na start this industry you just come dey dey stand up and the young people say so stop it stop it even zef here say ah, my colleague why you standing na. Mm. abeg in case you no know the road around this place you can ask obelife during independence na dem change the flag wey nigeria bin dey use. Yes, now him, uh, Obafemi Awolowo, Azikiwe there. You still they use Durag. the one young. Where your men there, your mate there, they say, Agbada. So now you that you are wearing Durag, is it for what? Is it for Eba? Is it for Gary? Is it for this? Is it, is it us Bible people never chop the small curry or beans because they follow chat. Is it for beans? I don't know. So one guy, they write one do the meme. He's about to put, gave me 10,000 naira. Mistakenly go put dollar sign. $10,000. When the chat. is it for beans? I don't know. That <laughs> say from your great grandfather <laughs> to your generation. I never see dollar sign. He says, is it for beans or dodo? Yes, it's for the plantation of beans or dodo. Yeah. Look at they careful because whatever I say, we always bring up the elections that are coming forth. We believe that a lot of the young people no go come vote. Yeah. Go and get your PVC. There's no need go and get your PVC. They don't stop them. So those who get your PVC, it's time to also vote. Yes. And be very careful about these people. Not the way they know they share. Share salt, share everything, beans, eh? Share butter. People are saying, I'm waiting, they don't give you so far. They're making hair they shiny. Use some blue hair cream. Uh -huh. So they share the things. Be very careful. <laughs> These people will start bringing religion because I passed the other day. I passed one poster and they write, "Vote Christopher for governor." Proverbs fifteen thirteen. Make you think say they be children of God. Be very careful. Mm -hmm. I don't pass one of those posters before. Now I see, vote Charles Inoje for House of Rep Oredo. John ten ten. I reach out, I can't open Bible to John 10, 10. Now I see the thief has come to steal, to kill, and to destroy. Be very careful how you vote them, oh, please. Just especially when they carry belly like Charles Belly. eh? Charman Charlie. Man Charlie. Man Charlie. Man Charlie, those days, thank God. No talk, one or two things. The honorary na honorary igwe man na wey dey don hide once you bring port harcourt matter e move. Anyway, and ah, ah. Dede, we don't see you. Fuck them. Now come now. Now come now. Hey, Dede, ask son for anybody. Meanwhile, normally, now you supposed to be Charlie Papa for that Johnson. Now you supposed to be Charlie Papa for that Johnson. Then carry a Efe, but you follow. Hey, This thing, you did, they act with uh, all them Olumi. They, oh, my brother and sister. Oh, na great grandfather. Fear not they even catch. Sometimes they even fear for now. When I'm ready, hey, if bring I say you go beat them. Oh, <laughs> one day, hey. <laughs> Then I remember when Israel they do shows for Germany those days. Yeah. They come bring Ake and Popo to come with Julius Ago. And uh, one other person, Gandoki. Yeah. They reach there, they got the share rooms. So Ake and Popo they follow Julius. I, they share key to everybody, they no share to Ake and Popo. no, I seen the talk. I say, Ake, go need it there kí ni báyìí ni jama says ọ̀nà tí wọ́n kí ni wọ́n ní yẹ̀wò àjọyọ̀ kí ni wọ́n ní and I say wetin happen they say two children can sleep in a room. come dey meet children where is the mother where is the mother take your children Jesus say for wetin. you know the economic side to people like uh, bros dem be say when it reach the fateful day wey dem go leave this earth funeral no go cost. No, no, yeah. because no loan. No, other dance because other people dey do dey do wey six people dey do pay oh man no na one person go hold am like harvest. <laughs> if dem dey do they, we no go need to hire big hall for line estate. that dey go go thank you very much ladies no because because no line estate everybody dey move im we go how dey pass am like offering oil. Oh, yeah. <laughs>